Iyi ni Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. inshuti bakunzi bacu mwaramutseho ni nge timu harisi ishimwe kuri mikoro hano i washington dc ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki ikaze mu makuru yacu yo mu gitondo tugiye guhera i burundi perezida w'u Burundi ejo kuwa gatanu yakiriye uhuru kenyatta wahoze ari perezida wa kenya mu biro bye mu mujyi wa bujumbura inkuru tubaza umunyamakuru wacu eroge wirikaneza umubonano hagati ya perezida evariste ndayishimiye mu cyimbo cy'umukuru w'umuryango wa afurika w'ubuseruko yase n'uwahoze yarongoye igihugu cya kenya uhuru kenyatta nk'umuhuza mu matati ya kongo wamaze umwanya munini itangazo rusange basohoye rivuga ko barabiye hamwe inzira za politike na gisirikare zokoreshwa kugira hatorwe umuti w'indyane ziri mu buseruko bwa kongo barangije umubonano perezida ndayishimiye yavuze ko imirwi myinshi imaze gushyira ibirwanisho hasi muri congo agahara mu ruganda ari m23 yatangaje ko mu biganiro bizosubira guhuza leta ya congo n'imihari y'inyeshyamba ku wa cumi na gatandatu ukwezi n'abakuru b'amoko muri congo bazotumirwa tumefufuka vita nyingine tulikuwa kupanga hii m23 lakini nayo tuna moyo kwamba hii itasimamisha nayo lakini hari izindi ntambara tutari twiteze ni ya M23 turizera ko itazoduhagarika ariko iratuzengereje mugabo ntiduhagarika mu nzira twafashe muri afurika y'ubuseruko turaba amasezerano y'indi mirwi na leta ya kongo mu gihe ikibazo cya M23 kirabwa n'umugambi wa rwanda ndahimbawe kubona imirwi myinshi yahagaritse intambara ikemera kuza mu biganiro bya nairobi aho twegereye muri kivu y'ubumanuko twarihweje mayimayi yarahagaritse gumino barahagaritse kurwana niyo mpamvu mu mishyikirano ya nairobi tubwirizwa gutumira abakuru b'amoko kubera imirwi myinshi yari ifite urwitwazo kwigwana mu rwego rwo kwirwana ko ikingira ubwoko bwayo ariko Fidel Sebahizi ari kaminuza ku mpamyabushobozi ya PhD mu mategeko mpanavyaha kuri Liberty University muri Virginia akaba n'umwe mu bahinga bakurikirana ibibazo vya Congo asanga gukumira M23 mu biganiro vya Nairobi ariko sari komeye uko niko yavyiganije ijwi Amerika kuri telefone M23 ishinjwa byinshi na leta ya Congo ariko kandi igizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa se basa n'abanyarwanda ariko bakavukire muri Congo tekereza yuko leta ya kongo yari ikwiriye kumva abo baturage bayo ibindi ivuga yuko bafashwa n'ibindi bihugu hanze nk'u rwanda n'ibindi bihugu ibyo ni ibindi ariko nibanze yumve ibitekerezo by'abaturage babo naho kubafatira muri rusange bakabita amazina bakabita yuko ari abanyarwanda badakwiriye kuba muri kongo ntabwo bizarangiza intambara nubwo babirukana uyu munsi kuko babirukanye muri bibiri na cumi na gatatu bazongera bagaruke perezida kenyatta nawe yashimye ukuntu ibihugu vya eac bimaze kurungika abasirikare ku butaka bwa kongo maze ahamagarira bitarabikora kubifatira kw'akarorero tunashukuru pia ya kwamba serikali ya kenya na serikali ya uganda pia wameweza kutoa wanajeshi wa kwenda kuungana pamoja na burundi ndio tuweze kutuliza turashima kandi kubona amaleta ya kenya ubuganda yarungitse ingabo co kimwe n'uburundi kugira bazane ituze muri karya karere bene wacu bakongomani babwirizwa kumenya ko intambara n'ibirwanisha atari wo muti umuti uva mu biganiro abantu bakicarana bakumvikana maze bagatora umuti w'ingorane zabo kandi nshidikanya ko na bene wacu bo muri kongo bazobigerako bafatiye akarorero ku vyabaye mu burundi bakagera ku mahoro n'iterambere aho kwama mu kiganganiro kuzesa amaraso n'ubwicanyi umubonano haco wavuze ku nama y'abakuru b'ibisirikare vya yase yumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu vy'akarere ku wa kabiri w'indwi hamwe n'inama idasanzwe y'abaperezida izokurikira injyane mu buseruko bwa kongo zikomeje gukomera aho onu yavuze ko ifise ubwoba ko zishobora gutandukira ibindi bihugu umuhari wa m23 wongeye gufata ibirwanisho mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umaze iminsi wigarurira uturere twinshi cane cane muri kivu y'uburaruko ukaba wagiriza leta ya kongo kuba itubahirije amasezerano bagira bagiranye yo gushira abagwanyi babo mu gisirikare cy'igihugu eroje uri kaneza ijwi rya amerika urakoze eroge reka tuve i burundi twerekeza noneho mu rwanda aho abaturage bo mu karere ka rubavu bakorera ubucuruzi bwabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bashinja ubuyobozi ku ruhande rw'u rwanda kubambura ibiribwa bagura iyo batashye mu gihugu bavuye mu mirimo yabo muri kongo urugaga rw'abikorera mu rwanda ariko rurabihakana iyi nkuru ku buryo burambuye reka tuyibaze umunyamakuru mushya w'ijwi ry'amerika tuyishime gloria atanga ibisobanuro kuri icyo kibazo niyo nsaba mabete diodone uyobora urugaga rw'abikorera psf mu karere ka rubavu yavuze ko nta kibazo kiri mu kuba abanyarwanda bakorera ubucuruzi muri congo bajya batahana ibyo kurya nk'isukari n'umuceri amavuta ndetse n'ibindi mu gihe bigaragara ko ingano yabyo atari iyo gucuruza ahubwo ari iyo gukoresha mu ngo zabo ababikora iyo uzanye ibyo kurya nta kibazo ibyawe ahubwo hari abandi baza bagashyira hamwe baga bafata nk'isukari cyangwa se umuceri ku buryo baza bagashyira mu mifuka bakagurisha iyo uzanye ibiro bibiri bibiri bibiri nyuma bagateranya bagasubiza mu mufuka bakadoda bakagurisha ibavuga byamaganiwe kure na bamwe mu banyarwanda basanzwe bahahira ibiribwa byabo muri congo bavuga ko iyo babigerageje ibicuruzwa byabo bihita bifatirwa ku mupaka wabo bityo bakaba bafite impungenge ko imiryango yabo izicwa n'inzara z'akazi kako turi kugenda tugukora bakatwambura turi kujya gukora iki uragiye uguze uwo muceri barawujyanye uguze utwo dufuta barabimenye ubwo si ni akazi ke kandi ureba icyo ugiye kubikorera ibasi ujyanye igisusa cy'ibihumbi bitatu ukoreyemo inoti y'igihumbi cyangwa magana inani uyaguze umuceri ugeze hano barawujyanye uguze utuvuta baratumenye uguze agasukari barajyanye ndetse ubu ugiye gukora iki amabere abiri y'umuceri narayanyaguze abana banjye baburaye bayanyatse umupaka ari hepfo ku bakobwa bo hepfo ku cyuma cyo hepfo bahita bawunyaka barawujyana abana banjye baraburara none muzabaga abana bacu ndi bazagwara bwaki bazanayigwara turi kujya gukora bakatwaka ibiryo byacu aba baturage basaba leta kuborohereza kwambutsa ibyo kurya muri congo bemeza ko guhahira mu rwanda ari byo bihenze mu gihe utazanye ibiro bitanu uzanye icyo kirobore ku gatambuko ukajya kugitekera abana nk'umuntu uba wagiye gushakisha twifuza yuko igihe wenda umuntu yahashye wenda nk'ako gapate inusu cyangwa se amavere nk'atatu cyangwa se ikiro umuntu wenda akagacyurira abana n'amavuta wenda wenda nk'ikiro cy'amavuta umuntu yagera mu rwanda akayatekera abana mu rwanda amavera abiri ni magana arindwi muri kongo ni magana atanu n'abana bacu bazanagwara bwa kipaka ijwi rya amerika ryongeye kubaza amabete niba bihita byoroha gutandukanya abari gukora icyaha cya magendu ndetse n'abahaha ibyo kurya ni uko yadusubije kubatandukanya abasanzwe bakorera aho ngaho biraborohera kubatandukanya mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nibwo byemejwe n'inama ya minisitiri ko umupaka uhuza goma na gisenyi ufungurwa ku ruhande rw'u rwanda ku ikubitiro wafunzwe kubw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu mwaka wa bibiri na makumyabiri hanyuma ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa aba ari byo bibanza gukomorerwa kwambuka mu kwezi kwa munani mu kwezi kwa cumi n'abiri k'uwo mwaka nibwo abacuruzi nabo bemerewe kujya muri kongo nyuma yaho mu kwezi kwa gatatu abantu muri rusange bahise nabo bemererwa kwambukiranya imipaka kuri ubu hakomeje kuvugwa umutekano muke ku ruhande rwa kongo bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za kongo n'umutwe wa M23 umutekano ku mupaka warakajijwe aho ibyangombwa umuturage ukeneye kwambuka yasabwaga byiyongereye ndetse n'abasirikare batagaragara baba bagosuye umupaka tuyishime gloria ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho abakoresha uburyo bwa taransiporo rusange mu mujyi wa kigali bifuza ko abayobozi bawo bakorohereza abashoboye gushyira imodoka zabo mu muhanda mu rwego rwo gufasha gukemura ikibazo cyo gutwara abagenzi gikomeje kuba ingorabahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi nibyo atubwira abakoresha imodoka rusange binubira ubuke bw'imodoka zitwara abagenzi muri uyu mujyi wa kigali utuwe n'abarenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu ariko wirirwamo n'abagera kuri miliyoni ebyiri ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buvuga ko mu bagenda cyangwa bawukoreramo cumi n'umunani ku ijana aribo bakoresha imodoka rusange moto zigatwara mirongo itatu n'umunani ku ijana mu gihe mirongo ine na bane ku ijana bakoresha imodoka zabo abatega imodoka rusange bakemeza ko bashobora kumara amasaha agera kuri abiri ku mirongo babuze uko bajya mu mirimo yabo kugeza ubu nta minota ntarengwa ubuyobozi bwashyiriyeho umugenzi agomba kumara ategereje imodoka gusa abakoresha izi modoka ntibishimira uko bafatwa muri ya gare ya nyabugogo hariya mutunze umurongo gutyo umurongo uvuye ahangaha ukagera hariya ibisi imwe ikaza igafata igice abandi bagasigara bakategereza ya yindi uko igaruka hashobora no kuza n'eshatu kugira ngo muzagende ye baba we amasaha abiri se ntaba ahagije wenda kuba ugize amahirwe ukabona itagisi cyangwa atatu nageze ahangaha saa mbiri zibura iminota icumi nari ngiye se hashika kwivuza ama itike ya saa sita icyifuzo cyacu ni uko mwadukorera ubuvugizi uyu muntu akajya agendera isaha ku isaha abavuganye n'ijwi rya amerika basanga umujyi ukwiye guha uburenganzira abantu ku giti cyabo bafite ubushobozi bwo gutwara abagenzi gukora ako kazi nta yandi mananiza nta na rimwe icyo kibazo gishobora gukunda igihe cyose uyu mujyi wa kigali ukiriho ikintu cyitwa taransiporo muri monopole kuba barafashe abantu bari bifitiye taransipoti zabo bazikoresha mu muhanda bakazikuraho bakazihereza umuntu umwe ngo ngaho nagende akore akazi ka taransiporo imodoka zibe nyinshi kuko ni nkeya abagenzi babo babura uko bagenda kandi byitwa ngo amasosiyete yemeje iyo gahunda zirahari mwadukorera ubuvugizi bw'iraho bagashyiramo imodoka nyinshi tukajya tugira tubona amamodoka ku gihe abatunze n'abatwara imodoka rusange nabo bemeza ko iki kibazo kigoye bitewe ahanini n'uburyo abashoferi bategekwa gukora mu mihanda imwe bakabuzwa indi ikibazo cya taransiporo mu rwanda imodoka ni nkeya cyane kandi abantu ni benshi ikindi kandi ugasanga umuntu aguze imodoka bamutegetse umuhanda agomba gukorera mu by'ukuri bafunguye umurongo bakavuga bati buri muntu wese ufite ubushobozi bwo kugura kwasiteri cyangwa minibisi nagura ze mu muhanda atwara abagenzi ntabwo iki kibazo cy'abagenzi ubona baba bahagaze nyabugogo cyangwa se mu mujyi wa kigali nimugoroba na mu gitondo cyaba kirangiye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nibwo ubuyobozi bw'umurwa mukuru w'u rwanda kigali ndetse na rura bafashe icyemezo cyo gukura amatagisi mato mu mihanda yo mu mujyi rwagati ku buyobozi intego yari ukugabanya akajagari nubwo ikigaragara bisa n'ako icyo twitaga akajagari bwagabanutse mibereho uburenganzira n'inyungu za bamwe byarabangamiwe cyane uyu ni umwe mu bari batunze imodoka mu mujyi wa kigali uba usigaye akorera abandi akazi kabaye ak'abantu bafite ubushobozi rubanda rugufi bo babihombeyemo impamvu babihombeyemo ni gute niba umuntu yabaga afite agatagisi kamwe tubiri akajya mu muhanda akahabwa otorizasiyo ariko kuva bazikura mu muhanda bavuga bati ni kampani mbese ni ukuvuga ko twebwe bari abashoferi twakoreshaga izacu twarazigurije tujya kuba abashoferi babo tugenda n'ifite abana biga ubuzima bwarahagaze bamwe ntibasubira ku ishuri kugeza ibigo bitatu gusa kbs rftc na royal express nibyo byatsindiye gutwara abagenzi mu bice byinshi mu mujyi wa kigali ni ipiganwa abafite amikoro make batabashaga kuzuza ibisabwa barivuze nk'irije kuba heza nubwo kompanyi eshatu arizo zatsindiye isoko ryo gutwara abagenzi mu duce tunyuranye tw'umujyi wa kigali ndetse zigashyiramo imodoka nyinshi mu kwezi kwa munani uyu mujyi wari wagaragaje ko izi modoka zidahagije ubuyobozi bwabo bwemeza ko kugeza ubu hari bisi makumyabiri na zirindwi zitwara abagenzi rusange ariko bukagaragaza ko hakenewe izigera kuri magana atanu mu byo umujyi uteganya harimo ko zashakishwa binyuze mu rindi piganwa ni nako kandi uyu mujyi wa kigali unatangaza ko ufite undi mushinga wo kureba uko imodoka zitwara abagenzi zagenerwa imihanda yihariye uyu ni bwana gatabarwayi manuel ushinzwe ibikorwa remezo muri uyu mujyi ingufu nyinshi turimo kuzishyira mu guhindura imitware y'abantu rusange kugira ngo noneho wa muntu wirirwaga muri ambuteyaje atinda abone yuko uwagiye muri bisi ari we wamusize ku rutugu ubu abantu babona ko ugiye muri bisi ari we ugiye habi harimo harasabwa imodoka nyinshi kandi zigezweho harasabwa imihanda yihariye y'amabisi hasaba guhindura imyumvire iyanjye n'iyawe n'iy'undi mugenzi kugira ngo twumve yuko kugenda muri bisi atari cyo kibazo ikibazo ahubwo ari ukugenda mu modoka yawe imwe iteza ambuteyaje yangiza ibidukikije so urumva ni urugendo rero kuko ntabwo ari ibintu biza kugira gutya ngo birahinduka umunsi umwe iki kibazo kigiye kumara imyaka irindwi kivugwa amasosiyete yatsindiye amasoko akagaragaza ko atari yo mvano y'ikibazo cyo gutwara abagenzi cyugarije kigali twahirwa rudoviko uzwi mu izina rya dodo afite kompanyi nayo yatsindiye iri soko kiriya kibazo dufite wenda ni ikibazo cya traffic jamu iba mu masaha ya nimugoroba n'amasaha ya mu gitondo iyi modoka kwa ya masaha ari imbere agiye kuza iyi modoka imara isaha yose itaragera kimironko kujya kugaruka isaha imwe n'igice ibirangiye ikindi cya kabiri babaje ngo wenda ngo twihariye amasoko cyangwa twihariye umujyi siko bimeze ibyo ngibyo ngira ngo hari hari n'izindi kampani zajemo muri iyi minsi zirimo zirakora ubu ngubu tuvuga dushakira umurongo wacu tunyuraho twenyine gusa birakoroha abantu bakwihuta baba muhanda vuba cyane ntabwo batindamo muri uku kwezi kwa cumi abayobozi batatu bakuru bo muri rura birukanwe mu mirimo yabo abo barimo umuyobozi mukuru w'agateganyo umuyobozi ushinzwe imari ndetse n'uwari ushinzwe abakozi n'ubutegetsi kugeza ubu ntawamenya niba ikibazo cyo gutwara abantu mu mujyi wa kigali cyaba kiri mu mpamvu zaba zarirukanishije aba bayobozi gusa itangazo ryaturutse mu biro bya minisitiri w'intebe ryavugaga ko aba bayobozi bazize imyitwarire n'imiyoborere idakwiye nta bindi bisobanuro byatanzwe kuri iyo myitwarire n'imiyoborere idakwiye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumutaho mu rwanda kandi polisi y'igihugu iraburira abaturage bose ko nta tsinda na rimwe ryemerewe kugira izina ryiyita mu gihe rikora urugomo n'ihohotera ibyo bibaye nyuma y'uko ibikorwa by'urugomo bigaragaye mu duce tumwe na tumwe tw'akarere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba inkuru irambuye tuyibaze gloria tuyishime urugomo rugaragara muri rubavu rutuma hari abaturage batatinyuka kwitabira telefone mu muhanda kuva saa kumi n'ebyiri cyangwa ngo bakomeze bakore imirimo yabo batuje mu duce twa muhuru ndetse na kiziba mu murenge wa gisenyi niho abaturage bavuga yuko bakomeje kwibasirwa n'urugomo rukabije kugeza n'ubwo uretse kwibwa banakubita kugeza ubwo bakomeretswa ijwi ry'amerika ryasanze hari bamwe mu baturage baherutse gukorerwa urugomo aribo ngendahimana faustin ndetse no kwizera onesifore
ndi gutaha mu masaha ya saa tatu n'igice baramfata banyaka amafaranga banjyana na telefone nkomeza kugumbana nabo banca igisebe mu mutwe baraca amabuye icyo gisebe ndi kubona nicyo ufite nicyo mfite n'icyabuzukuru ba shatani iyo bakwatse amafaranga ukabagwanya niyo mpamvu ibisebe nk'ibi ngibi bigenda bicika ni ikibuye naritabaraga maze kwitabara nshinga kino gisebe gukureba hano mu mutwe mbona telefone birangira bayitwaye amafaranga ni kofi aba baje mu nzu gutya bafata telefone iri muri kontwari nyine barirukanka urabareka nubwo aba baturage bakomeje kwibasirwa n'urugomo bagatabaza ubuyobozi bubishinzwe baravuga ko biba iby'ubusa kuko babafunga bafungurwa bagakomeza gukora ibi bikorwa ndetse bakanahohotera ababarezi badusobanuriye ko bahohoterwa ntibatabarwe na bagenzi babo kuko batinya ko byabagiraho ingaruka nta muntu ugomba kugutabara kuko bose barabazi umuntu ashobora kugira gute ashobora kugukubitira n'ahantu abantu bareba na gutya ufite ibingibi gutya bashobora kuza hano biyaminiye bakaza bakikwaka
ni telefone icyo gihe nari mari nyine barirukanse kandi iyo birukanseho ukabakurikira no kukwica bakwica nyine umuvugizi wa polisi y'u rwanda cp john bosco kabera arasubiza iki kibazo yihaniza abakora urwo rugomo
nta tsinda nta gurupe nta shyirahamwe tuzi aho ngaho cyangwa ari hose mu gihugu ryavuwe ngo rishinzwe guhungabanya umutekano cyangwa rishinzwe gukorera urugomo abandi baturage iyo nta rihari uwakora ibintu ku giti cye akiyitirira akiyita izina runaka ubwo numva ko cyaba ari ikindi kibazo nyine niba yita umwuzukuru wa shitani itsinda cyangwa se ikipe y'abantu bangahe bazwi ngo bagenzi bate bashinzwe gukora urugomo no guhohotera abandi baturage ibyo ntabwo byashoboka noneho ngo kugira ngo yumve ko ari umuntu udasanzwe ntabwo ibyo byemewe urumva noneho byaba ari ukwita n'ikitariho uyu muyobozi kandi asaba ko aba baturage bajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo iki kibazo kibashe gukurikiranwa turabatinyuye umuntu ugusatariye umuntu ugutera ubwoba umuntu ushaka kukubiririkanya cyangwa se ashaka kuba yagukorera bitemewe n'amategeko ni ukubivuga tukabikurikirana abaturage ntibashira impungenge kandi naho ngaho niba wagenza urabona ko bakora akazi kabo bakora ibintu bitandukanye bari mu mirimo yabo barahinga baracuruza umujyi wa rubavu uragendwa ubwo rero undi ubumvise hano wakoze urugomo namenye ko agomba kuba ya- yaduha amakuru avuga aho byakorewe kugira ngo uwo muntu wabigizemo uruhare tumufate ejo atazagira n'undi akorera urugo itegeko rihana ry'u rwanda nimero mirongo itandatu n'umunani bibiri na cumi n'umunani yo kuwa mirongo itatu kanama umwaka wa bibiri na cumi n'umunani riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'umunani ivuga ko kwiba hakoreshejwe ikiboko cyangwa ibikangisho bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu kitarenze imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi ya miliyoni eshatu ariko atarenze miliyoni eshanu ingingo y'ijana na makumyabiri na rimwe y'iri tegeko ivuga ko umuntu wese abishaka ukomeretsa undi umukubita cyangwa umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje aba akoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi y'ibihumbi magana atanu ariko ntarenze miliyoni imwe icyakora icyaha cyakorewe umwana umubyeyi uwo bashyingiranywe cyangwa umuntu udashoboye kwitabara kubera imiterere ye y'umubiri cyangwa mu bwenge ahanishwa igifungo kirenze imyaka itanu ariko kitarenze imyaka umunani n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenga miliyoni ebyiri dukurikije ibiri muri iryo tegeko iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byagambiriwe byategewe igico uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka icumi ariko kitarenze imyaka cumi n'itanu n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi ya miliyoni eshatu ariko atarenze miliyoni eshanu ibi bikorwa by'urugomo rutavaho mu karere ka rubavu birigaragaza mu gihe hakurya y'umupaka mu gihugu cya kongo habera imirwano ishyamiranyije umutwe w'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za fardc tuyishime gloria ijwi ry'amerika mu karere ka rubavu tuve mu rwanda tujye muri uganda ku mupaka uhuza ibyo bihugu byombi wa bunagana uri mu maboko y'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu uwo mupaka wari ufunze mu minsi yashize ariko ubu ni urujya n'uruza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahezi yagiye kureba uko bihagaze
uko nuko byirirwa bimeze muri iyi minsi aho ibunagana iminota mike ubona abantu baje ari benshi bikoreye ibintu biremereye bambuka baja muri kongo baturutse uganda muri munota ukabona abandi binjira muri uganda ari ntacyo bikoreye twamenye ko abinjira bava iwabo kuza guhaha bagasubirayo bikoreye abandi mu bikoreye imizigo akaba ari abahunguka ijwi rya amerika ryavuganye na bamwe muri bo bamwe bahungukaga banezerewe
turukuja iwacu bamuvuye he tuvuye nyakabande nyakabande bimeze bite nyakabande udashaka kuja mu nkamba ari kugaruka mu kongo none duhisemo kuba turukuza Yewe, ubwo inkambi mwayitinye oya twe twayitinya ni uko twumvishije bamwe bari kugenda abandi bari kugaruka natwe ngo reka tugaruke bamwe mu bazaga guhaha batubwiye ku kibazo kiri iwabo muri kongo ubu ngubu Bo, ikibazo cy'inzara ntacabura kubera ko amasasu a- agiturika ntabwo abantu bakoze neza mu mirimo yabo ngo bahinge Eh, nicyo kibazo bafite ariko buno bari guhinga nta kibazo none uvuye guhaha iki mu buganda n'ibirayi ibirayi hakurya si mwejeje iki muri kongo ntabwo imyaka yari yera ibirayi ntabyo ibishyimbo ntibyari byera ntihari umu- niho niho mbese ni ugus- turi gusoromaho umushogoro mbese n'inzara dufite inzara abantu barahunze ntibahinga Iyo- iyo batwejeje mba nagiye guhaha mu mu buganda
nta kibazo ikibazo gihari gusa ni ukureba ko abantu bafite inzara barashonje naho bo abantu baracyashashana ba- kugira ngo barebe uko babaho tu ariko nta kigendeka kiriyo pe bo twe twihanganye tukagumayo twarahinze ubu imyaka ni mikuru benshi mu twavuganye bavugaga ko bamaze igihe batumva urusaku rw'amasasu kandi ko bafite umutekano ariko ngo ntabwo bazi igihe uyu mutekano uzamara batari bongera guhunga byerekeranye n'imitekano ho tumeze neza nta kibazo Eh, hanyuma uwo muri mu gice gitunzwe n'abamenyeshyamba mubana nabo mute abasirikare ko mbona nta kibazo si nta musirikare wazanga kubyina ngo ngo uva uje kunkorera umurimo cyangwa ngo ngo ubashanye umuntu nta kibazo kirimo pe ni abasirikare nta nubwo tunababonaga ho cyane bari mu kazi kabo iyo ngiyo ku muturage nta kibazo- nta kibazo ari sefu kuva bagera muri bunagana nta kibazo kirimo umutekano ni sawa kabisa turi kugenda nta kibazo nta kibazo twagiye twi- tugenda dufite ibibazo ariko nyuma dusanga ko nta kibazo umutekano ni rwose abasirikare ba emuventi ntacyo babatwara ntabwo babagira nabi nta kibazo kabisa nta n'umusirikare wa muvendura yaguhagarika uyu n'uvuye za bunagana umanuka nta kibazo haba ku ruhande rwa uganda n'urwa kongo nta muntu ubuzwa kwinjira uwo ari we wese n'ibyo afite arinjira kandi agasohoka kandi nta n'ibyangombwa by'inzira bisabwa icyakora ku ruhande rwa uganda abinjira bose bagomba gukaraba intoki n'amazi arimo umuti kandi bagapima umuriro mu rwego rwo kwirinda ibyorezo birimo ebola na covid cumi n'icyenda nk'uko abashinzwe iby'ubuzima bari bahari batubwiye ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda inshuti mukomeje kudutega amatwi aha niho dusoreje aya makuru mbashimiye kuba mwaduteze amatwi mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi rya amerika biri imbere jeffrey mutagoma mwumva kuri mikoro ni nawe waba yageranyirije aya makuru mu izina rya bagenzi banjye bose mwumvise ndagira ni amahoro n'amahirwe kuri mwese
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka mbifurize gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa na wikendi mu kanya gato radiyo yanyu irabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki ntimujye kure nge mbasezeho kandi mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza
In a party, y'all. In a party, y'all. You know what it is. It's been nice, been good. We gonna move on. Yeah, we are empire. Fire, fire, fire. We got this, man.
Believe and don't worry. I wanna let you know, you know you're my only. I will never, never let you go. I don't believe, I don't believe. Baby, give me your body, napenda. Habibi njoo, nakuita mpenzi lazizi njoo. Mama wa bana wanje, yeah, nina urujaro rwanje, are you girl, mwambika sura zanje, yeah, yeah, yeah. ntusige karukanda tunuye niwe wafashe umutima urawutwara yagusiga mu ngurane n'ubuvizi ngurane yeah, yeah. I call you mom, I call you honey, I know you like. I call you queen, I call my life, I know you like.
Me, I call you papi, I call you daddy, I know you like it. I call you daddy, I call you papi, I know you like it. Ah, I feel good, I feel good when you talk to me well. In your eyes, boy, I read that love you have for me. Nacho dutandukanya kuko ari uwiriye arumbire waraziye kuguru wanje kwenye maombi ya kila siku nitashukuru Mungu kwa kukunipatia wero yangu I bo basiru bavugisha ibigambo turekane nabo tuvugisha ibikorwa mutima nicyo yifatanirije nawe ushobora kugitandukanya boy boy boy kubanyo ma body fire body fire boy kubanyo ma boy boy boy kubanyo ma body fire boy